или Nejmi rya Amerika ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc inshuti muduteze amatwi mbere namwe mugitanguye mbere namwe mucuguruye amaradiyo yanyu twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na fideli niyongabo mu biganiro byo kuri iyi saha uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki mirongo irindwi na zitandatu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uwo mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini avuga ku biganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi byabandanije i arusha muri tanzania ejo ku munsi wa gatanu hamwe no kutumvikana hagati y'abatavuga rumwe na leta muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu Burundi ejo kuwa gatandatu ibiganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi vyarabandanije yarusha muri Tanzania umuhuza yabasavye guhuriza hamwe ku rwandiko rurimwo ibikenewe vyose kugira habe amatora meza kandi atekanye yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bavuga ko ari akaryo keza ko gusubira kwiyumvira no gusenyera ku mugozi umwe abahunze n'abakiri mu Burundi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru umuhuza benjamin mukapa yahoze atwara igihugu ca tanzania yasavye abanyepolitike bose bari arusha ko bohuriza ku muti umwe wovugutirwa amatati ari mu burundi profeseri juvenal ngorwa n'ubusa atwara umugambwe mrc rurenzankemero yitavye avuye bujumbura ari mu basabwe uwo muti turiko turabikora twebwe rero tuzotanga ingene tubona igihugu cova muri aka kaga hanyuma rero abarundi bazoheza bonyene babone ineza yabo ahiri ko abandi badashaka gutanga uburyo bwo kuva muri aka kaga bigatangwa na twebwe gusa niyo bazoca urubanza hanyuma turabe icyo umuhuza azoheza ngo abikoze cyane cyane ajya gusigurira ibihugu byo muri aka karere abyereke mu by'ukuri abashaka ineza y'igihugu n'abatayishaka iyo wumva aramaze kubona neza umuntu adashaka ibiganiro bose barahuriza ko uwo muti woba amatora ya marashari renditije wo mu bwambwe iprona uruhande rutavuga rumwe na leta abona ko hari ibitegerezwa kubanza gukorwa mu gihugu imbere y'uko ayo matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aba tubone kuja mu matora habanje kubaho ibyo twumvikanye muri yakora tuba twasinye ibyo nabyo nugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu nugarukana yuko imigambwe yose birigakora kuri kwamye nugarukana uko abahunze baba abalideri politike cyangwa abanyagihugu bosubizwa mu gihugu no mu byabo hanyuma imigambwe igasubira igakora yigenga n'amashyirahamwe yigenga agasubira agakora hanyuma bijya bita ko ari imitahe yafatiwe abantu bakayagarika kugira ngo dutegure ibyo bita amatora ibihari byiza atavuga ati jewe nta buryo mfise nta nguvu mfise nta kibanza mfise kuja guganwa mu matora Shovino Mugwengezo nawe wo mu mugambwe y'IPDS ry'amibanga yahunze igihugu avuga ko umuti wari mwiza ariko muri kino gihe ugoye kuvuguta ibiganiro twe tubona ko uh, hamwe ku ruhande rw'ubutegetsi buvyiyumvamwo ari uko tubona ko bishobora kuvamwo agakiza ariko ibi turiko turabona ngaha ni igihushanyo n'ibyo bintu byose abarundi bari biteze kuri ibi biganiro urumva rero siho bari kandi twari twaje dufise umutima wo kuvugana kuyaga amaso mu yandi atangiye wangura kugira noneho ikibazo cy'uburundi turabe ko cyoteba kikaronka inyishu nta cyane cyane icyo kintu cyo kuvuga yuko bashaka kujya mu matora twumvikane ku bintu bimwe bimwe bizatuma abarundi bizera yuko ayo matora bobo bavuga badasiba kwerekana ko bashaka yuko bayashaka koko urumva rero ntibaje ibiri ngaho nivyo nta nta nta, nta cizere kugira ngo bose bashike ku rwandiko rumwe bahuriza ko abo banyepolitike basabiye ko bogira imigwi ine yamara bo bishuye ko ataco tuma bicamwo imigwi kuko bose bavuga rumwe batahubwo n'akaryo keza ko gusubira kunga ubucuti hagati y'abahunze n'abasigaye mu gihugu nk'uko bivugwa na profesori ngorwa n'ubusa erega burya ni ukubera wa mugenzo wa leta y'uburundi yo gucima abantu mu mirwi mu by'ukuri abantu bari batavuga rumwe na leta baba bo mu gihugu baba bo hanze burya ntibari kune ntibari gutanu bose twahuriye ku kintu kimwe ni uko dusubiza agateka amasezerano yarusha na konstitusiyo mu ibihumbi bibiri na gatanu byavuyemo icyo tugihurizaho kuva kera ntawo hanze ntawo mu gihugu bose n'icyo kimwe twe tubona ko kuva kera twamye twumvikana n'ubu rero twaraye twerekanye aho twumvikana mwarabonye ko turi ko tugira urupapuro rumwe ntibaze rero bagerageze kubandanya baza baracamwo imirwi abantu bitekanijwe ko bamaze gushyira hamwe ibyiyumviro byabo bazoca babiha umuhuza nawe akabishikiriza inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko yamara bavuga ko atakinini bizomara kuko ari iby'uruhande rumwe rutavuga rumwe na leta gusa pye clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika muhandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hari ukutumvikana hagati y'abatavuga rumwe na leta ivyo ni mu gihe hasigaye gusa amezi abiri ngo habe amatora akomeye muri ico gihugu aho abanyekongo bazotora umukuru w'igihugu mushasha muzoba bubaye ubwa mbere mu kiringo c'imyaka cumi n'indwi abayoboye abatavuga rumwe na leta barahuriye mu gisagara ca johannesburg muri afurika y'epfo muri iyi ndwi kugira bagerageze kumvikana ku bibazo bikomakomeye ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu claude ganza munyamagana inyandiko umwe mu bahagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kongo yoherereje ijwi rya amerika binyuze kuri email igaragaza ko abayobozi barindwi mu barangaje imbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi bumvikanye ku ngingo ebyiri z'ingenzi ni nyuma y'ibiganiro byamaze iminsi ibiri bumvikanye ko bazitabira amatora ateganyijwe ku itariki makumyabiri n'eshatu kuboza uyu mwaka nubwo bakomeje gushimangira impungenge bafite mu bijyanye no kuba urubuga rwa politiki rutarafungurwa kimwe no kuba nta cyizere bafitiye imashini z'itora bakeka ko zizakoreshwa mu buriganya bumvikanye kandi kuzemeza umukandida rukumbi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bitarenze ku itariki cumi n'eshanu z'ukwezi gutaha uyu akaba ari uzahangana na bwana emmanuel shadari ramazani uhagarariye ishyaka riri ku butegetsi n'abifatanyije naryo nubwo bimeze bityo ariko stephanie walters umaze igihe asesengura politiki ya kongo avuga ko ibi bintu bigikomeye ntabwo nemera ko urumva mu mezi abiri bazaba bacyumva ibi bintu kimwe bose birashoboka cyane ko aba bazongera bagasubira inyuma cyakora ubu abatavuga rumwe n'ubutegetsi barahuriza ku kuba bazitabira amatora kandi bagakomeza gushakisha icyatuma aca mu mucyo walters avuga ko iki kirihuriza ari ukumenya uwo bazahitamo nk'uzabahagararira komisiyo y'amatora yamaze gutangaza ko bane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi batujuje ibisabwa ku mpamvu zinyuranye kandi zitavuzweho rumwe akomeza avuga ko ibi biha amahirwe babiri gusa muri bo na felix cisekedi ubigaragayemo vuba ariko akaba umuhungu wayoboye ishyaka rikomeye mu yarwanya ubutegetsi kuva mu myaka myinshi ishize umuvugizi wa guverinoma ya kongo lambert mende yateye utwatsi ibirego by'abarwanya ubutegetsi by'uko urubuga rwa politiki rufunze kandi amatora ashobora kutazaba mu mucyo ariko ubundi kuki bavuga ko atazaba mu mucyo ni imana se ngo bamenye ibizaba ntibategereze amatora be ubundi bazitabaza urukiko banyomoza ibyayavuyemo menda avuga ko yizeye amatora azakoreshwa ijana ku ijana amafaranga y'igihugu nyuma y'uko guverinoma yanze inkunga z'amahanga ivuga ko ayo mahanga ashaka kwivanga mu matora walters we avuga ko arimo gukurikiranira hafi imigendekere y'amatora niba azanaba aya matora naba hazabamo ibintu kandi umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi natsinda nabwo hazaba ibibazo kuko abaturage n'ubundi ntibafitiye icyizere aya matora ntibishimiye uko ibintu bimeze ubu ntibashyigikiye kuba bakoranye na kabila aribo bagenzura byinshi nk'uko byanagenze ubwo kabila yakomezaga kuyobora aya matora akereweho imyaka ibiri kuko perezida joseph kabila yanze kurekura ubutegetsi nyuma y'uko manda yirangiranye n'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubu kabila yamaze guhitamo shadari kandi aya matora y'ingenzi muri iki gihugu asigaje iminsi mirongo itanu n'umunani gusa turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu hari umwana w'umuhungu yarayitavye imana nyuma yaho akubitiwe n'umwigisha wiwe mu gihugu c'u Burundi abavyeyi ndetse n'abaregwa bo kw'ishure nshingiro rya Bihanga ni komune n'intara ya Gitega aho uwo mwana yahora yiga basaba ko uwo mwigisha yohanwa vy'akarorero umwigisha kuri ino saha turiko tubashikiriza ino nkuru yamaze gushika mu minwe y'ubutungane nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana ni abantu dushaka ni abana benshi bari bamaze kubera we bamushyikira umutima ugasimba aratubwira n'ibintu hamwe no kunyuka tumyuka abo ni abana biga ku ishuri shingiro rya bihanga komine n'intara ya gitega aho bari baje gutora ikiziga ca mugenzi wabo cedric bigirimana ku bitaro vy'i betaniya isonga naho ni muri komine ya gitega bariko bidogera umwigisha wabo matayo mbarushimana yigisha mu mwaka wa gatanu yagirizwa gukubita umuhisi cedric bigirimana w'imyaka yababa cumi n'ibiri bikamuviramo urupfu umwe mu bana bari bigana na cedric bigirimana banakubitiwe hamwe aratubwira icatumye matayo mbarushimana umwigisha wabo bakubita yaradutumye kuzana ibishamba aradukubutsa aca tuzana ibibabibabi vy'imikaratusi aca aradukubita uno mwana nawe nyene yakubitanywe na cedric aratubwira uko bakubiswe uri imbere y'aho bazana sedi aca aca narindi kwinegamiye nk'uko aca aramfata ngaho mukaziginya aca avuga ngiti wakanyanka gate waciramwo aca nkubita n'amakofe yo ngaho aca- aca nidudura kwi- kwi- ku ruhome nk'uko aca nkubita n'umugere wo mu rubavu shishangwa n'ubamye Yadu- yadukubita aduhohotera aga- agaca avuga ngo abana b'ibihangaye ngo nta- nta gukurikira imigere yadukubita imigere myinshi myinshi agaca avuga ati ngo nzohora ndabakubita ku wo mwaka uheze hoho yavuga ati ntabakubise ndabona ngo mwi ngo mwavuze ngo mwameze ngo ubwakwaha ngo ni ukubakura inkoni ku gishitsi abo bana bamenyesha ko uwo mwigisha atari ubwa mbere abakubita akabababaza abuze inkoni yaca atora urubaho ruri munsi y'intebe agaca rugukubitisha aca rugukubitisha mu bitugu nawe wicaye aca avuga ngo guruka agaca gukubita ngaha no kutambuka bigaca avuga nka gutabura utambuka imbere ya- y'uwo akubita sedi hariho n'uwundi yari yavunye aca arihebera bagona inzigo ya jene umuvyeyi yabuze yagize ico asaba kubw'uwo mwigisha yagiriza urupfu rw'umwana wiwe twebwe icyo twosaba si ikindi dusaba yuko ubwa mbere na mbere eh, diplome yiwe itabugwa hama akava mu burezi kuko wumva ako kazi ntakashoboye kuko no hama utumarira ko abandi bana wumva umuntu yishe umuntu agapfunga ubuzima bwiwe bwose wumva n'umwicanyi uyu ubanza bwo- bwo kwiyicara ni ugw'ikibiriraho nyine ntabyo kurindira we wabuze wumva worindira njenjegeri marcel umuyobozi w'ishuri shingiro rya bihanga avuga ko urwo rupfu rubabaje aho yibutsa abigisha ko inkoni atakibanza ifise mw'ishuri ibyo kuba byarabaye si ukuvuga yuko tudatanga impanuro nko mu manama twama tugirisha twe turavuga tuti mu ishuri ikintu cya mbere kizira yo kuba kihari ni ikintu cyitwa inkoni icyo kintu kintu turakiyamiriza inkoni mbere wareka kuva mu mwaka wa, wa gatatu no kuduga inkoni nta kibanza ifise mu ishuri inkoni ifise ikibanza mu mwaka wa mbere no mu wa kabiri naho nyene niyo kugira gute niyo gusomesha abana ndayizeye jafete aserukira komite nshingwantwari bihanga nawe nyene yagize akagohe avunira abarezi muri rusange akamo twotera abarezi nk'abo ni uko bohindura inyifato bakagendera akarangamutima k'umwuga eh, baba barigiye kandi turazi tudakekeranya yuko mu byo bigishwa mu bijyanye n'irera ibyo biba birimwo ibyo kubungabunga ibibondo baba bajejwe cedric bigirimana yacikanye mu ijoro rishira uno wa kane inyuma y'indwi ariko aravugwa ibipimo vyo kwa muganga vyerekana ko uwo mwana yavunitse igufa ryo mu kiyunguyungu matayo mbarushimana umwigisha yagiriza urwo rupfu yamaze gushika mu minwe y'ubutungane igitega fidel d'antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika
ikiganiro iwanyu mu ntara ubu naho kidushikane mu munigi ni muri teritwari ya nyiragongo mu gihugu cy'u rwanda aho bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere bavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira biyamiriza bene ubutaka ba baka uh, ku- ba, ba, ubutaka babirukana mu mazu bamazemwo imyaka n'imyaka inkuru irambuye na mugenzi wacu muri ako karere claude ganza munyamagana iki cyumweru cyatangiranye n'impagarara mu gace kitwa quartier buhene kari muri grupema ya munigi teritwari ya nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa goma bamwe mu batuye muri aka gace bavuga ko babonye inzego zishinzwe umutekano ziherekeje abantu bari baje kubirukana ku ngufu mu mazu basanzwe batuyemo abo bantu akaba ari abavuga ko ari ubutaka bwabo umva uko aba baturage babisobanura Nous nous sommes réveillés le très tôt. On voit la police est en train de venir dans des véhicules.
twabaye tukibyuka mu gitondo tubona abapolisi barava mu mamodoka batubwira ngo muve mu mazu musohoremo n'ibintu byanyu turimo turibaza impamvu yabyo turimo kugaragaza akababaro kacu kuko twabonye ko guverinoma ititaye ku baturage bayo abapolisi barashaka kudutera ubwoba ngo tuve mu bibanza byacu ariko ntitwabyemera ntiturabona umwanzuro ku bibanza dutuyemo ariko twumva bavuga ko tuzahava ibyo ntidushaka kubyumva na gato tuzarwana kugeza dusubijwe ibibanza byacu Entre ça. Et nous nous disons, nous allons nous battre jusqu'à gagner nos parcelles.
aba baturage bigabije imihanda ku munsi wa mbere n'uwa kabiri ndetse habaho guhangana n'igipolisi cyo mu mujyi wa goma polisi yabamishemo ibyuka biryana mu maso kandi inarasa amasasu yica ku buryo abaturage bemeza ko abantu bane magingo yari bo bahasize ubuzima kugeza ubu ariko ubuyobozi bw'umujyi wa goma cyangwa ubw'intara ya kivu y'amajyaruguru ntiburemeza cyangwa ngo buvuguruze iyi mibare y'abavuga ko baguye muri uku gushyamirana aba baturage bo mu munigi baravuga ko bashavuzwa no kuba baraguze ibibanza bakubakamo amazu ubu hakaba hari kuza abantu biyita bene ubutaka ari nabo barimo kububaburanya ndetse bakifashisha inzego z'ibanze n'iz'umutekano mu kubavana mu mazu ku gahato Nous sommes en train de protester contre quelqu'un qui turamagana umuntu uvuga ko yatsindiye ubu butaka none akaba arimo kwangaza abaturage yazanye n'abapolisi bafite imbunda none barimo kwirukana abaturage mu mazu biguriye mu mafaranga yabo turimo turahunga intambara iyo za kibirizi rubero bwito rucuro n'ahandi twaje ahaduhunze none kandi n'aha barashaka kutwirukana mu mazu twaguze mu mafaranga yacu propre maison que nous avons acheté de nos propres argent.
guverinoma yacu ntirimo kutujujubya irimo irasenyeraho abantu amazu nta hantu babereka bakwiye kwimukira ni ukubangaza gusa ngo nibashake basubire iyo bahunze baturuka kandi nta mutekano uriyo Vouloir comprendre que c'est une twe action.
dukeneye kumenya niba ari guverinoma ubutabera na bamwe mu baturage kavukire baha bemera ko abantu bangazwa Les gens soient déguerpis.
kuri uyu wa gatatu nibwo habonetse agahenge nyuma y'uko minisiteri y'umutekano ku rwego rw'intara ya kivu y'amajyaruguru itanze agahenge abaturage bakaba basubijwe mu mazu yabo yubatse ku butaka baburanywa n'abandi nabo bavuga ko ari ubwabo si quartier z'amajengo na buhene gusa zivugwamo amakimbirane ashingiye ku butaka kuko no ku mugunga mu burengerazuba bw'umujyi wa goma havugwa kutumvikana ku butaka abaturage batuyeho uruganda rw'itabi supermarch narwo rukaba ruvuga ko ari ubwarwo bityo ko abatuye kuri hegitari umunani mu mbago zarwo bahava visi perezida wa sosiyete sivile aha ku mugunga bwana obedi bahata avuga ko ari ihurizo rikomeye ku baturage bishobora kuzarangira bahirukanwe ni ibibazo avuga ko byubuye umutwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi Mugunga ilipatwa na shida sana mu population aux environs de 500.
imiryango ikabakaba magana atanu ya hano mugunga twahuye n'ibibazo bikomeye mu bihumbi bibiri na gatatu nibwo guverinoma yadutuje aha nyuma yo guhunga kubera iruka ry'ibirunga kuva mu bihumbi bibiri na gatatu dutuzwa aha nta muntu n'umwe wigeze aza ngo avuge ko tumuturiye ku butaka dutungurwa no kubona superimaci zango ku buso bwa hegitari umunani tugomba kuhava kuko ari ahabo abakozi bane ba superimaci abaturage bendaga kubatwika imana ikinga akaboko ntibicwa kuko twe nka sosiyete sivile twinginze abaturage barabareka abaturage bararakaye ndetse hari n'igihe bendaga gusenya ibiro bya superimaci Population ilitomboka na ile wakati tulikuwa ku quartier ile biro walipenda kuibomora.
byaba ibi bibazo abaturage bo ku mugunga babarirwa mu miryango hafi magana atanu bafitanye n'uruganda rwa supermarche kimwe n'abo mu munigi batari bake baburana amasambu n'abiyita ba kavukire byose nta byemezo ntakuka biriya bifatwaho abahatuye bavuga ko bahora biteguye guhangana n'uwaza wese kubavana mu mazu yabo nababwira gusa ko ubuyobozi bw'umujyi wa goma bwaretse abaturage bagasubira mu mazu bari batuyemo kugeza igihe hazatangirwa andi mabwiriza ku rwego rwa minisiteri irimo gukurikirana ibi bibazo claude ganza munyamagana mu mujyi wa goma ku bwa radiyo ry'amerika claude gaza munyamagana arakenuye tugume mu karere k'ibiyaga binini hakivugwa abazira ukwemera kwabo vyemezwa na pasteur wizera christine coleman aramutse ishengero blazing holy fire church rifise icicaro mu gisagara ca denver ni muri leta ya colorado aha muri amerika mu kiganiro twagiranye agendera ijwi rya amerika natangwe ndamubaza umuco w'abasengera muri iryo sengero aramutse harimo abanyarwanda bahagije abarundi n'abandi bantu baturuka mu bindi bihugu byose byaba amerika y'amajyaruguru y'amajyepfo burayi muri afurika no muri asia Yego, mu bibagenza aha muri washington mwatubwiye ko hariho n'amanama atandukanye yo kuraba ingene guhohotera abantu bazira amadini canke ukwemera kwabo vyifashe ni ikibazo twavuga ko muri afurika na cane cane mu burundi no mu rwanda kihari cane icyo kibazo kirahari ku isi yose ariko muri rusange ntabwo twari tumenyereye ko i burundi no mu rwanda bibaho ariko muri uyu mwaka hari itotezwa ryabaye cyane cyane mu gihugu cy'u rwanda ndemeza ko ari byo kubera yuko mvugana n'abapasiteri n'abandi bantu benshi turabizi ko ari abapasiteri bafunzwe muduha akarorero kavyo babatoteza babahora iki muri rusange iyo mvuganye nabo usanga mbese bashaka ko abakristo baceceka niba ibyo babigisha bitajyanye wenda n'ibyo ubutegetsi bushaka bashaka ko baceceka bakumvira ubutegetsi ariko ntibumvira ibyo imana ivuga rero urumva ko ari ikibazo kibazo kuko iyo uri umukristo imana niyo ibanza ibindi byose bigakurikira hama bamwe bavuga ko naho uburongozi eh, buva ku mana ku kubaha imana ari nako kubaha abarongozi ibyo nibyo biranditse umukristo nyawe agomba kubaha abamutegeka abategetsi ariko rero niba umutegetsi agutegetse gukora icyaha aho ngaho bibiriya ikwemereye kutagikora kuko icyaha kiza kujyana mu muriro aho warimbuka ubwo rero ndumva ko nta muntu n'umwe ku isi yose washaka kujya mu muriro pastor christine wizeye haraheze igihe ah, mu gihugu cy'u rwanda hari ingingo ifashe y'uko amashengero amwe amwe yugagwa hambavu y'iyo ngingo habaho n'itegeko canke ico twokwita ingingo y'uko kugira ngo ushobore kuja mu mabanga nk'ayo yanyu pastor ofisi shengero hari amashuri utegerezwa kuba waranonosoye iyo ngingo murayivuga kwiki hama kuvyerekeye igagwa ry'ayo mashengero atandukanye navyo muhagaze hehe ico muvyumvira ko n'icaha ubundi ukurikije icyo imana idusaba muri bibiliya numva ko bakoze amakosa batagombye gufunga izo nsengero keretse niba hari ibyaha bakoze by'ubugizi bwa nabi cyangwa se ibyaha bifatika bigaragara ariko ubundi uko bimeze ni inzego ebyiri zitandukanye hari ubutegetsi bw'imana ubutegetsi bw'imana nibwo bushinga itorero cyangwa se kiliziya mu gitabo cya matayo cumi na gatandatu imana ivuga ko ariyo yubatse itorero ntabwo ari umuntu wubaka itorero nta n'ubwo ari umuntu ugomba kurifunga ubundi rero uko imana ishaka ni uko egirize cyangwa amatorero n'ubutegetsi bakorera hamwe mu bumwe nta kubangamira undi itorero ntiryagombye kubangamira ubutegetsi n'ubutegetsi ntabwo bwagombye kwivanga mu by'amatorero kuko itorero umuntu warishinze ni kristo ariko ntabwo ari ariko ariko iryo torero ribarizwa mu gihugu igihugu gifise amategeko ayo mategeko harimo n'amategeko agenga amadini akongera akagenga ah, nkumbure nabo bose baba bari muri ayo madini mbere yo kuba abakiristo abanyagihugu bagendera ku mategeko Mm, nk'uko amategeko y'igihugu atagomba kubangamira amategeko y'ikiremwa muntu ni nako amategeko y'igihugu atagomba kubangamira amatorero kuko muri rusange amatorero abereyeho kuzana ibyiza mu gihugu kandi ndumva ari byo mu rwanda bari bari gukora iyo abantu bari- bafite ibibazo by'ibiyobyabwenge ni hehe birukira ni hehe bafashwa itorero rirabafasha hama ku kibazo canke ingingo y'uko hari amashure kanaka abakozi b'imana barinda kuba baranonose baraciyemwo kugira bemererwe gukora ayo mabanga naho ibyo ngibyo ni ibintu bitandukanye n'imikorere y'uko imana idusaba kuko imana niyo itora pastor christine wizera conman tubashimire cane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane ijwi ry'amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara mu kanya tuca dukubitiza amaso ku mbuga mbu- ngurukanabumenyi mbere y'uko duhava duhana agahindukira
ca bijya bintu biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo ni ibihu kandi nabyisomeye ndakubwiye ko atari byo nibyo nibyo eka si byo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki mupinga mupinga umviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nari nabyemeye tugaruka ku biganiro biriko birahuza abarundi iyo arusha umuhuza ati ndakukije kivi ataco dushitse ko utubazo ku mbuga ngurukanabumenyi natwo ni twinshi mugenzi wacu nairobi eroje wirika neza yaducishiriza amaso ku mbuga ngurukanabumenyi duhere inkuru yacu kuri uyanditse agira ati abo muri senarede muratwenza kweri ni igiki muriko murakora kugira ngo leta yitabe ibiganiro ubu nawe asa n'umwunganira ati nta gitangaza kirimwo leta ititavye ibiganiro erega haganira abafise ivyo bapfa kuko opozisiyo ntakirakora cotuma leta iza ubu nawe yanditse agira ati ni uguha icizera abo banyepolitike tukanabasengera ahandi ho igitigiri ico abitaba ntaco kivuze mu gihe atabugombe n'ishaka bafise mu banditse harimo mbere n'uburamutse umugambi uri ku butegetsi cndfdd evariste ndayishimiye ku rubuga rwiwe rwa twitter asa n'utangara ati iyo arusha amashyirahamwe yegereye abagwanya ubutegetsi b'intagondwa yaritabiriye ibiganiro bari kumwe n'umugwi w'umuhuza bakavugana kuri gahunda y'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kandi imigambwe na leta atariho bari bo baba bafise umukandida mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibi biganiro ya mugambwe cndfdd leta iwukomokako n'imigambwe bicuditse co kimwe n'amashyirahamwe nka yose akorera hagati mu gihugu ntavyo bitavye basiguriye umuhuza mukapa ko badashobora kuja hanze y'igihugu mu biganiro mu gihe uku kwezi ariko kugandarira no kwibuka warondeye kwikukira ku Burundi umuganwa ruwirwa gasore yishwe ku itariki ya 13 mu kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe hamwe n'incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye yishwe ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe muri uko kwezi nyene mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ariko bamwe mu bagize ico bashikiriza ku mbuga nkoranyambaga yomvo ntibanyura akarorero nako uyu yanditse ati kuva ryari hizigizwa ukwezi kw'ikigandaro mu kw'icumi Aloyize Banza witonda arongoye umugambo ya PDR ari mu batitavye Arusha kandi yatumiwe bwaba ikindi cya kabiri umugambi wa pdr twari tumaze kumenya ko leta y'uburundi ashobora kwitaba bisobanura ko umugambi wa pdr turashobora kwitaba ibiganiro udafise leta bashobora kuganira ariko hanise niyo nkuru ari mu nanise narede siko abibona barateje isoni uburundi barateje isoni abakunzi b'uburundi n'abari baje kuraba ingene ibiganiro bigenda barifashe ku munwa ni ukuvuga iyo leta y'uburundi igiye guhagwa ivomo kurusha uko vyahora eka na faustin ndikumana twari ishirahamwe parsem asanga ico citwazo kidafashe kubera n'ubundi kuza kurondera amahoro kugaruka ushyira igihugu ku murongo nibyo izo ncungu nyine zaharaniye kubona n'iryo ragirya baturaze baharanira twararishaye ko numva kumugandara neza no kuza nyine bwato tuje kwikubita agashi n'ahandi ugiye kuvuga gutyo twaraje mu ndege ukabona n'abashikiranganje tujanye bagiye mu mamisiyo ivyo bamwe banegura abandi barabishima jean hakizimana arongoye forikoni yari yasavye leta kutajira arusha kuva igitumirwa tukabona ko rero iki gihe ata murundi n'umwe yogikinisha ko kumbure have yitiranya ibihe vya politike n'ibindi ko kandi abarundi bose mu butandukane bwabo bari bakwiye kuba bubahiriza ukwezi kuvuga ko gufise ico kwigisha buri murundi wese umunyapolitike charles nditije nawe hari ikindi kimubabaza kurusha bwa mbere bavuga ko iyi nshuro igira gatanu nta nshuro ku bwacu iraba kuko nta na rimwe nta na rimwe harigaragaza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana ibindi tuvyumvikana ko twabwiye tuti rero nimba mwibaza yuko ari ibiganiro vya nyuma rwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bobakorera mu ngata naho utaserukiwe mugambwe sende david uri ku butegetsi waramaze kwerekana aho uhagaze umunyamabanga mukuru wawe evariste ndayishimiye yigeze kubiganira ijwi rya amerika birumvikana yuko umuntu aronderwa n'ubutungane mu burundi ntashobora guca aza kuganira mbega yo baganira ingene hanwa wewe woheza kwica umuntu ugaca uza kuvuga uti naho nakoze ikosa reka tugire ibiganiro vy'ingene umpana wewe wosigurira ingene woheza kwica umuntu ugaca uvuga ngo shaka igikongo c'ifatakibanza ivy'ifatakibanza vyaraheze cari igihe twari mu ngwano muga ntawe twigeze tuvuga yuko uzosubira kwica azocaronka ikigongwe c'agateganyo uzogira ivy'ubwicanyi bwose agaca avuga ati nkeneye ikigongwe c'agateganyo wumva twogarukira amajahe ico gihugu twaba tuvuze tuti iki gihugu kitagira ubutungane ntikiba kikibaho kandi hariho n'abishaka yuko kiba igihugu kitagira ubutungane kugira ngo umwe umwe wese azarihanira ufise igikenye aba ari wagira ijambo jean claude karirwa ndenzako umuvugizi wa perezida nkurunziza nawe yatubwiye ivyo biteze kumuhuza kuva mu mwaka uheze ni uko yoshobora kumvisha abagararije abantu bahemukiye igihugu yuko umwenegihugu ahashize atawumuvuguruza twarinjiye mu nzira ya demokarasi amatora yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu azosubira kuba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abatatsinze bagumana ukwizera bandanye bakora bitegurira gutsinda amatora akurikira ikindi tumwiteze ko ni uko yodufasha kujijura amakungu areke kubandanya akikiza canke akimbukira abahemukiye igihugu ibyo babatumye turabona yuko byabananiye ntibabishitse ko muri abo bavuga ko batabishitse ko harimo gabriel rufyiri atwara oricom asabira leta ibihano aho niho tuzobonera inguvu abariko barahuza bafise badashobora gufatira ibihano abantu biteze utunyoni kubera inyungu zabo twebwe tuja tuvuga yuko vyabananiye nta kindi twe twifuza yuko abariko barahuza bofata ingingo zikwiye kandi barabishoboye turangiriza inkuru yacu kuri ubu yavuze ati na ntibantunganya yasubiriye ndadaye nari mu kigandaro eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika elojo urikaneza arakenewe ni kuri duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi cabashikiriye ku bwa engineer justin yarafatikanije muhinga bw'ivyuma na magbili ya bero diane nahazwe nanje nari kuri mikro twemye twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mubandanye kuryoherwa na programme y'ijwi rya amerika
ababandanya kutwumviriza mu masegonda make y'isaha cumi na zibiri murakurikira ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu